iyo nziza y'icyitegererezo
ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika itangariza i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho i burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ikaze kuri radiyo yanyu dususuruke abo dusurukanye muri iki gitondo ndagira ntimwabonye bucya n'ayandi abo turi busurukane mu masaha ari imbere reka ngire ntimwirirwa nyamaro n'amahirwe banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika n'ingegedone cyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri iyi gahunda dusuruke y'uyu munsi nk'ibisanzwe muri dusuruke tubagezaho indirimbo zigezweho mu karere kandi ziri ku isonga y'izindi zose uyu munsi dusuruke iraba igizwe n'ibice bibiri igice cya mbere turabagezaho indirimbo zigezweho mu karere naho mu gice cya kabiri turi buganire n'umwe mu bakunzi ba radiyo mudatenguha ijwi ry'amerika wifuje gusangiza inganzo ye yo kuririmba abakunzi ba mudatenguha radiyo ijwi ry'amerika itangariza i washington dc izo ngoma zinikije nizo zibumburiye gahunda ya dusurukeye y'uyu munsi akaba ari zo mu ndirimbo ya sheba yitwa yoro uyu sheba akaba akomoka mu gihugu cy'ubuganda tukaba tugira ngo iyi ndirimbo isurutse abakunzi bacu baherereye iganga na jinja cyane cyane abadukurikira bari hafi y'aho studio mwene ikorera mwese tubifurije kunogerwa na dusurukeye y'uyu munsi arakoze sheba kudusurutsa muri iyi ndirimbo yise yoro gahunda yadusurukeye ikaba ikomereje mu gihugu cy'u rwanda aho twakira ivan muziki afatanyije na marina ndetse na masamba mu ndirimbo bise urugo ruhire iyi ndirimbo nkaba nifuza ko yasusurutsa cyane cyane abarushinze uyu munsi nkaba mboneyeho kubifuriza kuzabyara hungu na kobwa maze bagatunga bagatunganirwa
yeah.
nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko iyo ari radiyo ijwi rya amerika itangariza i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi usibye kudukurikira kuri radiyo mwadukurikira no kuri interinete mukoresheje wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook instagram ndetse na youtube mwakoresha radiyo yacu voa dusurukiye ikaba ikomeje ubu tukaba twakiriye joe boy mu ndirimbo ye yise sip we ariko akaba akomoka mu gihugu cya nigeria
blessings fall on my yard. Blessings stay for my yard. Uh-huh. And like I died, you go be, you go see, you go feel uh, Because the blessings fall on my yard. Blessings fall on my yard. Yeah, yeah. That's why that's why my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, let me stop me, cha cha cha. I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. save me, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment. Oh. No, no, no, no, no, no. That's why I see fire for I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, not disturb me, ja, ja, ja. I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, not disturb me, ja, ja, ja.
joe boy agiye kwakirwa na bruce melody afatanyije na carigraphe jones mu ndirimbo bise sawasawa
Now that you're gone away, my heart will always stay. So young and free like we we were, we'll always be. Hata wengine wakisema watasema, kwa sababu niko sawa, niko njema. Who's blessed, no man can test. I let it go, sour, sour, sour, sour, sour, sour. Just let it go, sour, sour, sour, sour, sour, sour. I let it go, sour, sour, sour, sour, sour, sour. Just let it go, sour, sour, sour, sour, sour, sour.
uh, mambo freshi staki kesi kata keki haraka upesi sina ubaya misiteti kaniguoku kona jeshi pepa chasing money making kani taking overtaking kani racing tuko fao nipe malkia stakia shao Bruce Melody dada be my brother body show you how we flip it kabado uja discover tunaleta ka ibada ina wale wakorada tusiponge jo baraka ni mwana mkono wa baba I'm on a roll nimechill kama coke baridi sisi wende nimekuwa nikiflow saidi niko sawa sawa si wanagawa gawa omundu strong rungu pia ni ya power so here we go hey, chini jo hey, uko shwari mambo shwari so here we go hey, chini jo hey, from Nairobi to Kigali so here we go hey, chini jo hey, say one two three Hata wengine wakisema watasema, kwa sababu niko sawa, niko njema. Who's blessed, no
barakoze bruce melody ari kumwe na carigraphe jones mu ndirimbo baherutse gusohora bise sawa sawa reka tunyarukire i burundi aho twakira rarijo mu ndirimbo ye yise ntawamusubirira
reka nkarengegwa n'urukundo munyereka wigitangaza watangaje benshi nanjye nisangamo ese icyo nyerekuba kuvaye uwo mugo mugongo waguhetse mbene wanjye nawe mbona yoza kundutira my maple sugar winumfumbatiye watanumbatire watanunda kure winumfumbatire ngumya nunda kure mbega ninde woninde yobarinda je ngande ekada nawo gusubira oya nawo gusubira jendarahiye nawo yanakabeho ndarahiye nawe nakaboneke Hold me tight, keep it hold on me. Hold me tight, keep it hold on me. Na na na na na, na na na na Nobody can give me the song of my heart, but you can give me the beat. I love the way you look at me. No other place I wanna be. Baby, you are fantasy. Your face is trust let I be so happy. When I'm over to the jam de cura. Yeah, they got in the one in the over in the jing and the ekanda. Now walk on subira. Oh yeah. Nawo gusubira jendarahiye nawe yanakabeho nakabeho ndarahiye nawe nakaboneke hold me tight keep it hold on me hold me tight keep it hold on me na na na
reka mbibutse ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika itangariza ibiganiro byayo i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro akaba ari dususuruke nk'uko nabibabwiye dutangira ubu tugiye mu gice cya kabiri cya dususuruke y'uyu munsi uyu munsi muri studio ya mirongo ine na kabiri hano ku ijwi rya amerika turi kumwe na mr d akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda wabarizwa muri leta ya ohio hano muri leta zunze ubumwe za amerika turi mu kiganiro dusurukiye kuri radiyo ijwi rya amerika mr d wabwira abakunzi badusurukiye uwo mr d ari we Eh, murakoze cyane Mr. CD. Mr. D ni umuhanzi w'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda akaba ku mazina ye nyakuri ari ah, Didas Gashugi Ntakirutimana ku buhanzi nyine akagukoresha izina rya Mr. D nk'umuhanzi Eh, waba waratangiye umuziki ryari wabitubwira nimba tari ibanga wabisangiza abakunzi badususurukiye cyangwa abakunzi bawe muri rusange mu by'ukuri ah, umuziki ni ikintu navukanye ah, nkeka ko na impano navukanye ni ibintu natangiye nkiri umwana mutoya uretse ko nyine ntigeze ngira amahirwe yo kugira ikintu nakwikorera ku bwanyu ngo kijye hanze Ah, umuziki rero nk'umwuga mu by'ukuri nawutangiye ah, muri mu bihumbi bibiri na karindwi nibwo nashyize hanze indirimbo yanjye ya mbere E, icyo gihe utangira umuziki wawutangiriye hano muri leta zunze ubumwe za amerika cyangwa waba warawutangiriye e, aho uvuka nyine mu, mu rwanda
yego nawutangiriye hano muri leta zunze ubumwe za amerika ariko ah, muri afurika najyaga nkora am, ibintu na- na- no kupafominga kwimitetinga indirimbo z'abandi bahanzi mu makarabu gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi ye yego yego ah, gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi Ah, ni ukuvuga ngo nari nu- nari nsh- nashoboraga kwandika indirimbo zanjye ariko ntarabona ubushobozi bwo kuba najya muri studio ngo ngire icyo nkora hanyuma ngeze hano muri amerika nibwo bushobozi bwabonetse eh, ntangira noneho gu- gufata ibihangano byanjye nkabijyana muri studio nkabikora bigasohoka ndagira ngo nkubaze nanone iyo ugerageje gusanisha gukorera umuziki muri amerika no mu rwanda aho watangiriye itandukaniro ni irihe ihuriro ni irihe
Eh, eh, mwakoze reka mbivugeho muri ubu buryo um, gukora umuziki w'i- w'ikinyarwanda reka mbivuge gutyo w'ikinyarwanda uri hano muri amerika kubera ko ah, ushobora gukora umuziki wenda utavuga ngo abo nshaka guha mesaje ni abanyarwanda ukawukora mu cyongereza byakorohera wenda cyane kurushaho uretse ko nabyo bigoye nyine uri hano ah, utarahavukiye hanyuma imbogamizi rero zirimo gukora umuziki w'ikinyarwanda uri hano muri amerika ushaka gutanga mesaje no kugeza ku banyarwanda bari mu rwanda biragoye cyane cyane ariko imbogamizi rero zirimo ni izihe kugira ngo ushobore kumenyekanisha ibihangano byawe mu rwanda uri hano ni ibintu bigoye bivuze ngo nyine uh, bigusaba ku- ku- kubuza abanyamakuru bahagije ku buryo uh, ushobora ku- ubundi uri mu rwanda nkeka ko byoroshye kuko ushobora gufata umuziki wawe ukawujyana gutya ukawugeza kuri radiyo ukawuhereza abahanzi ami abanyamakuru ariko hano biragoye cyane kubera ko ubu bigusaba kugira kuba uziranye n'abanyamakuru bahagije noneho bakazajya bakina indirimbo yawe ndetse nawe ukabyumva ko indirimbo irimo irakina ariko hano urabona amasaha aba atandukanye ntushobora kumenya niba igihangano cyawe bagikinnye ntushobora kumenya mbega biragoye cyane kugira ngo umenyekanishe umuziki wawe mu rwanda uri hano Bi- biragoye biranagoye cyane ni ukuvuga ngo rero byantwaye ingufu zi- nyinshi zihagije kugira ngo indirimbo zanjye zitangire gukinwa mu rwanda n'ubu bose zitageze ku rwego nifuzaga ariko byibuze naragerageje kandi nkeka hari amaradiyo menshi yagiye yakina indirimbo zanjye hariya gusa nyine imbogamizi zirimo cyane cyane n'ubwo buryo bwo kugira ngo umenyekanishe ibihangano byawe hariya iwacu mbere y'uko dukomeza ikiganiro rero ndagira ngo tubanze twumve indirimbo yawe wise inzira y'umusaraba
Inimba y'indirimba sinimba no agahindahura nasagahembera no yabonye amahano yarakubititse rwose ubuzima bwe bwose n'inzira y'umusaraba ubuzima bwe bwose ubuzima bwe bwose isituwe n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu ikosa rikorwa nta muntu niri ni ukwikunda ukibagirwa abandi ukanyagirwa na nabo ukumva ko ari wowe wabo se hari umusore w'iwacu mbona nkabura uko nigereranya nawe hari umusore w'iwacu mbona nkabura uko nigereranya nawe intimba y'indirimba sinimba nubwo agahinda ahura nasagahimbera no yabonye amahano yarakubititse rwose ubuzima bwe bwose n'inzira y'umusaraba ubuzima bwe bwose ubuzima bwe bwose nyina yamutaye mu gihuru akimwibaruka igihugu yakimarije amaguru ashakisha uwo mubyeyi gito wamutirira akiri muto oh, oh, oh. abamuturaguye bakamurera bazize intambara n'uwo yateganyaga kurushinga yasanga n'ubwandu yegegege ye ye intimba y'indirimba uwo yari Mr D mu ndirimbo ye inzira y'umusaraba Mr D muri indirimbo iteye intimba nk'uko ubivuga ugira uti ntabwo ari impimbano niba atari impimbano byagenze bite watunyuramo muri make iby'iyo ntimba
Eh, murakoze ah. indirimbo inzira y'umusaraba rero ntabwo ari impimbano Ah, ubundi umuhanzi iyo yicayaga akandika indirimbo cyangwa se igihangano cyiwe aba afite byanga bikunda im- imvano imvano y'icyo gihangano Ah, n- ntabwo biransaba kuvuga ntabwo biranyemerera kuvuga i- i- izina ry'umuntu ntabwo ari ngombwa Ah, rwose naririmbye kuko ndumva atari na ngombwa cyane Mm.
Ah, ariko ni umuntu nzi neza cyane wabayeho afite ibibazo bimuhagije ndetse eh, yari inshuti ku buryo ah, ibibazo byarabinganiriraga hanyuma ah, nk'uko nabivuzemo rwose igihe cyarageze ah, ah, noneho ah, mu gihe ba- bashakaga yashakaga kurushinga hanyuma ah, uwo yari yarakunze amubwira ko nyine afite ikibazo cy'uburwayi n'iki byose ku buryo ubwo aravuga ati si n'ibintu byihanganira ntabwo bishoboka so umu- u- bikomeza bimubera umusaraba ubwo ni ubuzima bw'umuntu nzi cyane rwose w'inshuti Ah, yeah, ni- nibyo ngibyo nashatse kugaragaza ko ubundi nta- nkeka ko atari we wenyine impamvu nabishyize mu ndirimbo ni ukugira ngo ah, um- n'umuntu ufite ikibazo muri icyo ngicyo wumva ko iyo aciye mu bibazo ah, atari we wenyine hari abantu benshi bafite ibibazo bacamo ah, tu- um, tujye tugerageza kwihanganira ibibazo ducamo nyine tunyuramo ntabwo uba uri wenyine hari abandi biba byara- byaragezeho ni muri ubwo buryo nabye- nabikoze nizere kuba iyi ndirimbo kuba warabashije kuyisangiza abakunzi bawe cyangwa abandi bose bashoboye kuyumva eh, nizere ko byabashije gutuma yakira ibyo bibazo arimo akumva ko ubuzima bugomba gukomeza uko byagenda kose Eh, reka rero twumve indi wise umugabo
umugabo nyamugabo arangwa n'imigabo nta mati kunanzika ntanda y'umujinya ntagacika intege aharanira ukuri oke nimba utamuzi mumenye aremera akazira ijambo rye yeah. Mm, umugabo nyawe ni wo murage nguhaye
uwo yari misadi mu ndirimbo ye yise umugabo gahunda yadusurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika ikaba ikomeje ese misadi iyi ndirimbo haba hashize igihe kingana gite wisohoye cyangwa isohotse iyi ndirimbo imaze ah, imaze umwaka niba ntibeshye yego none eh, iyo usubije amaso inyuma nyuma y'uwo mwaka ushize iyi ndirimbo igiye ahagaragara usanga amagingo aya impanuro watangaga hari umusaruro wavuyemo usanga hari icyahindutse ugereranyije n'igihe wasohoraga iyi ndirimbo Ah, umusaruro ura- umusaruro kuri nge cyangwa Ni- se ni umusaruru- ku bandi ni- ni umusi- batanahaga kuko- message.
Eh, iyo utanga ubutumwa nk'ubwo burya bir- birushaho kugushimisha kandi bi- bikagutera intege iyo ubona i- ibyo washatse kugeza ku, ku bakunzi bawe hari ikiriho gikorwa cyangwa hari ikiriho gihinduka yego ah, iyi ndirimbo ah, nkisohora umusaruro wavuyemo ni uko n'igihe ubona ah, ah, feedback nuko navuga mu kinyarwanda ahari icyo navuga ko wumva abantu bakubwira bafashe igihangano cyawe Uburyo- Ibyo uburyo, eh, bituma ubu- umenya ngo umusaruro wavuyemo umeze gutya Eh, uburyo Ubwo indirimbo rero- ubwo yakiriwe re- ubwo rero ah, icyo navuga nabonye ubutumwa bwinshi cyane bwinshi cyane buvuye ku nshuti abavandimwe abantu benshi cyane bavuga bati iyi ndirimbo ifite ubutumwa bwiza bwubaka bushobora kugera ku muntu uwo ari we wese ntashoboye si ngombwa ko aba ari umwana w'umuhungu ushingwa si ngombwa ko aba ari umwana w'umukobwa ahubwo ubu butumwa buri wese ashobora kubugenderaho akamenya uko aza- azarera umwana we aka- akamugira inama kuba- kura gutya ubundi kubwira umwana ko agomba kuba umugabo bituma iteka ukabimubwira bituma nawe akura yumva ah, ko agomba kuba umugabo nyine nk'uko iyo mesaje wayitanze umubwira bivuze ngo iyo uri umubyeyi birishimisha cyane kandi bigafasha umwana gukomeza kumubwira ko agomba gukora agakora akaba umugabo atarebye hirya hino akumva ko ah, we ku giti cye ari we ugomba kwigira nicyo bivuze ubwo rero abantu benshi cyane ba- baranyandikiye barambwira bati kuraje Ah, iyi mesaje ni nziza cyane kandi uzakomeze muri iyo nzira mu by'ukuri rero umusaruro wavuyemo ni umusaruro mwiza cyane ngereranyije n'izindi ndirimbo nagiye nkora Eh, uragira utugereranyije n'izindi ndirimbo wagiye ukora aha ndagira ngo ah, nkwibutse cyangwa nibutse abatwumva ko iyo urebye hafi y'indirimbo zawe usanga zigusha ku rukundo rwa babiri Eh, kugira ngo tuvaneho urujijo reka ngire nti urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa navuga nka jane umwanzuro ya wayifayi mayi namba wani sinzagusiga n'izindi wabwira abakunzi badusuruke ndetse n'abakunzi bawe impamvu wihitiyemo urwo rukundo rutuma ugira uti umwanzuro ni wo Eh, u- uruku- eh, mu by'ukuri um, eh, urukundo rwa babiri eh, eh, nku- nkunda gukora ku rukundo rwa babiri ariko urukundo ubundi ni ipfundo ry'ubuzima Eh, uko waba uri kose udafite urukundo ntacyo ubu- wazageraho nta n'icyo uri cyo niyo mpamvu ngewe ah, simbizi ukuntu nabikubwira ariko burya uyu muhanzi iyo yandika akenshi wandika ibi- ibi- ibi- ibi- ibiza byihuse nibyo wandikaho ni ukuvuga ngo ntabwo nzi impamvu nkunda kwandika ku rukundo cyane ariko ah, iyo ntekereje kwandika eh, ah, ibitekerezo bihita binzamo bigusha ku rukundo Eh, Mr. D rero mbere y'uko dusoza hari utumwa cyangwa se ikindi ntabashije gukomoza wifuza gusangiza abakunzi bawe ndetse n'abakurikiye dusurukiye muri aka kanya Eh, icyo waba wenda utakomojeho um, ni uko ni uko nyine ah, icyo nabwira abakunzi banjye ah, ni uko nabasaba nabasaba ah, rwose mbikuye ku mutima ko banshyigikira ubundi dukora ibihangano tukaba twifuza ko ah, byazagira icyo bitumarira kuko iyo tugiye gukora ibihangano turishyura dufite uburyo tubitakazaho igihe dufite uburyo tu- um, dukoresha umutwe wacu bisaba rero ngo abantu bagushyigikire bihagije ubone ko rwose abo bantu bakuri inyuma iyo muturi inyuma muka- mu- mukajya nko kuri cano yanjye kuri yutube noneho muka- mu- mu- muka- mugakora sabusikarayibe mukarayikinga mbese mukerekana urukundo muba mudufitiye Eh, ariko ndagira ngo nanone uwibutse aho bagusanga ntabwo watanze aderese ah, ufite urubuga rwawe rwihariye ubonekaho ufite urubuga ruriho ibi- ibihangano byawe basura bakareba ah, aho biri yego uh, kuri youtube ura- urubuga rwanjye cano yanjye yitwa mr d rwabugiri instagram yanjye nayo ni uh, mr d rwabugiri noneho kuri i- i- facebook nabwo ni mr d rwabugiri ayo niyo mazina nkoresha ku mbuga zanjye zose noneho kuri twitter ni uh, mr d music uh, nibyo ngibyo numva nababwira murakoze kabisa Mr. D eh, nawe urakoze ndagushimiye kuba wigomwe gahunda zawe z'aka kanya ukifatanya natwe muri gahunda ya dusuruke y'uyu munsi ubwo ndagira ngo ngusezereho kandi ngushimira nanone nawe ubutaha urakoze Eh, murakoze cd murakoze reka nshimire abo twasurukanye n'abamenyesha ko ingoma muri dusuruke y'uyu munsi zihumurije aha nkaba nanjye nsoza rero mbifuriza weekend nziza kandi mbararikira ikiganiro muri isanga cyo ku cyumweru kandi nadusangire ijambo y'uwo munsi ntizabacike yari dieudonne cyubahiro ubashimira kuba mwitabiriye dusurukiye y'uyu munsi kandi agira ati naho ubutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika